bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jodiyani n'ahazwe ngiye kuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ibitigiri by'abarundi bahungira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bikomeje kwiyongera jewe umugabo wanje baraje baramutora bamutwaye mw'ijoro bamaze kumutwara bukeye bwaho baciye bagaruka ngo nindabereke ngo umugabo wanje ahari ngo ndimo ndamunyegeza ndavuga ati umugabo wanje mwaramutwaye jewe n'ubu sinziyari ngo ni ukuvuga igisigaye ngo ejo tuzogaruka ngo tuze dusange ari ngaho
uyu ni umwe mu bapfasoni baheruka guhungira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuga ko mu vyo bahunga harimwo iterabwoba ribakogwa ko n'irikorwa ku miryango yabo iyo nkuru co kimwe n'iyerekeye leta y'u rwanda imaze gutangaza ko ifise calixte sankara turazigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere yo kuja kw'idonido mbanze ndabwire muri make ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri sudani bari mu mibonano yo kurondera kugena intumwa zabo zizobaserukira mu kumanama k'abasivile n'abasirikare vyiteze ko kagiye kuzorongora igihugu mu myaka ibiri iri imbere ni nyuma yaho indongozi z'abasirikare bakuye perezida omar al bashir ku butegetsi mu ntango z'uku kwezi bemereye kuzosangira ubutegetsi n'abanyagihugu mu kiringo c'imfatakibanza naho bisa n'uko ibintu biriko bija mu buryo abari mu myerekano bo baracabandanya gusasagaza ku irembo ry'ibiro bikuru vya gisirikare bagasigura ko bazohava ari uko ubutegetsi bwegukiye abanyagihugu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa leta z'ubumwe za amerika buzorungika abasirikare bashika ku majana atatu ku rubi amerikana na mexique gufasha mu bibazo vy'abimukira itangazo ryashizwe ahabona ejo kuwa mbere n'ubwo bushikiranganji rivuga ko abo basirikare bazofasha ivy'intwaro kunguruza abimukira gutanga imfungurwa hamwe no kumenya ivyo bakeneye hasanzwe hari abasirikare bashika ku bihumbi bibiri n'amajana icenda bari ku mirimo hamwe n'abandi bashika ku bihumbi bibiri basanzwe baseruka gufasha ahadutse ibibazo mu gihugu bariko barafasha ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati n'umutekano umugwi w'abimukira bagera ku ijana mirongo irindwi na bane bagizwe ahanini n'abanyafurika batabawe mu gisagara ca misratani muri libiya baratwawe mu butaliyani ejo kuwa mbere guhabwa ubuhungiro umushikiranganji w'ubutaliyano ajejwe intwaro mu gihugu hagati yavuze ko mirongo itandatu n'umunani muri bo bafise imyaka iri munsi ya cumi n'umunani umukuru w'ikigo ca onu kijejwe impuzi hcr philippe grandi yatangaje ku ruhande kwiwe ko abo bimukira bahungishije ubwicanyi bashobora gukorerwa muri libiya umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati nawe yavuze ko abacitse ku munsi wa mbere ejo bagizwe n'abimukira bo muri eritrea abo ni mirongo itandatu n'icenda abanyesomaliya bagera kuri mirongo itandatu na babiri abamuka muri sudani ni batanu hamwe na batanu bakomoka muri etiyopiya radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotways kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba kugira ngo mwumve ijwi rya amerika muri mu burundi muca muja kuri cumi n'icenda na mirongo ibiri na kabiri ahandi mushobora kutwumva muri irya nino ku isi yose ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com na facebook voa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara muracumva tankomanzi kubatwumva muri ku mugwa mukuru i kigali w'u rwanda
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze umushikiranganji w'imigenderanire y'u rwanda n'ayandi makungu dr richard sezibera amaze kubwira itangazamakuru ryo mu rwanda ko leta y'u rwanda yifuza ko abayobozi b'imitwe yose ivuga ko ishaka gutera u rwanda batabwa muri yompi ndi kumwe na mugenzi wacu asumta kaboyi ku murongo wa telefone yari mu banyamakuru bakurikiranye ikiganiro ca dr sezibera asumta amahoro ngaho mu rwanda amahoro maze byane ego umushikiranganji sezibera abayobozi yabadomye ko urutoka bavuga amazina ni bande
abayobozi yadomyeho amazina rero harimo eh, rusesabagina harimo eh, kayumba nyamwasa harimo mukankusi ndetse nibwo bwa mbere uyu muyobozi yanavuze ko leta y'u rwanda inafite eh, yafashe major sankara avuga ko mu gihe gitoya cyane azagezwa imbere y'ubutabera nyuma y'uko atangaza n'ibi eh, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu narwo rwasohoye itangazo ruvuga ko arirwo rufite sankara kandi ko mu minsi iri imbere azagezwa imbere y'ubutabera kubazwa ibibazo birimo kurema umutwe witwara gisirikare utemewe gukora ibikorwa by'iterabwoba gushimuta abantu ndetse n'ubwicanyi Mhm. ayo makuru y'uko bafise eh, Calix Sankara asohotse inyuma y'uko hari umwanya munini hari urujijo kuri bamwe bamwe bavuga atari mu Rwanda abandi bavuga bateka ntaraja mu Rwanda aracari ahubwo muri Maurice none bavuze ko ari u Rwanda rwashoboye kumufata ntabwo bavuze ngo bamufashe ryari kuko ni ibintu byari bimaze igihe nk'uko mubivuze babivuga nta muyobozi n'umwe wigeze agira ikintu abitangazaho ni amakuru bavugaga ngo bamufashe mu biryo- mu birwa bya komora abandi bakavuga ko atari byo ntabwo bigeze bamufashe ryari ariko bavuze yuko bamufite kandi mu gihe kiri imbere bazamugeza imbere y'ubutabera akabazwa ibijyana bimaze kuba- kubabwira nyuma y'iki kiganiro cya minisitiri sezibera eh, umuvugizi wa ribu nawe ribu urwego rw'i- rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha nabo rwahise rwemeza ko rumufite ni amakuru mashyashya mu gihugu nta muntu n'umwe wari uzi ko sankara ari mu rwanda urakoze kandi kunkosora kuko nari mvuze ko ari Il Maurice mugabo niko mohamaga asumta nk'ukuvya Mukankusi Charlotte navyo kuvyerekeye um, amapasiporo bavuga ko afise yo mu gihugu ca Uganda ico kibazo hari ico bakivuze ko nico bategekanya gukora ntacyo bakivuzeho ahubwo minisitiri yavuze ko nyine aba barimo mukankusi nabo mu gihe gito bifashishije diporomasi nanababwira ko minisitiri yabonanye n'abanyamakuru amaze kubonana n'abambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu rwanda ko bifashishije inzira ya diporomasi n'aba bandi barwanya leta bari mu mitwe irwanya leta bashobora nabo kuzafatwa Mm. hari amakuru ah, ariko aracanacana ko ku mbuga ngurukanabumenyi avuga yuko igihugu c'u Burundi coba carahaye abarwanyi indwi igihugu c'u Rwanda ejo ku munsi wa mbere amakuru Dr Sezibera hari ico yavuze ko yoyo nayo nayabonye mu binyamakuru byo mu rwanda ariko minisitiri asezibera nta kintu yigeze abivugaho Mm, hama kuvyerekeye naho urwamo rw'amasasu rumaze iminsi rwumvikana mu bi eh, mu bi- mu bi- eh, mu bi- bi- mu mashamba atandukanye yegereye uburundi minisitiri sezibera yavuze ko ntabwo yigeze avuga uru- urwo rwamo wenda mu mashyamba yegereye burundi ahubwo yavuze yuko eh, usibye sankara wafashwe hari n'abandi barwanyi bari bari kumwe ahubwo bishwe eh, mu ishyamba rya nyungwe bagera kuri bangahe ntabwo yigeze avuga umubare yavuze ati hari abandi bari bari kumwe nawe bishwe urakoze cane gose asumta kaboyi uze kuguma hagufi ya telefone yawe turaza gukenera amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubandanirize ino nkuru
mwakoze cyane byane ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tumira amatega tuhamaduce dukomeza n'ayandi makuru tubafitiye
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika wa washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubuserukizi bwa leta zimwe za amerika mu burundi bona ko abarundi bakwiye gutahura kumwe ingorane ziba hanze ambasadeur anne casper yabishikirije ejo mu gihe shirahamwe search for common ground ryari ryaramutse ritanguza umugambi wo gufasha urwaruka bise tuyage inkuru y'ijwi ry'amerika muyigezaho n'umunyamakuru mugenzi wacu eroje wirikaneza urongoye ishyirahamwe search for common ground mu karere k'ibiyaga binini asigura ko umugambi tuyage uzofasha abantu mu kubakangurira mu bijanye n'ubutunzi biciye mu kumenyesha amakuru uwo mugambi ufashwe mu mugongo na leta zunze ubumwe za amerika ibicishije mu gisata cayo citaho iterambere usaid ambasaderi yohani kasper aserukira amerika mu burundi avuga ko hambavu y'umutekano mu gushikira iterambere rirama ari ngombwa ko abanyagihugu bafata ingingo zijanye n'ibibazo biba hanze hariyo kubana mu mutekano ariko kandi hagakenerwa ko ababa mu gihugu baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore gufata ingingo zibereye zerekeye ibibazo byabo bya misi yose umwe mu bakiri bato bari bitavye ibirori vyo gutanguza uwo mugambi nawe abona yuko ubushomeri buri mu bintu bikwega amatati mu gihugu nosaba leta ko yofasha urwaruka mu bijanye no kwiteza imbere na cane cane mu kuronka inyigisho zo gutunganya ubuzima igihugu cose kikagira ne kikakira izo nyigisho kugira ngo urwaruka rutere imbere kuko na kare urara inzara hakazuka iki inzigo muri ico gihe rero mu gihe umuntu afise ico akora we nyene ashobora kubaho neza atamanje kugira yanzigo ico nico kinini nosaba leta umushikiranganji wokumenyesha amakuru Frederic Nahimana yemeza ko hagiye gushirwa inguvu menyesha amakuru kugira ngo hitabweho kwama hashikirizwa amakuru mu bijanye n'ubutunzi mu byigwa bitari bike bimaze gukorwa ku buryo amakuru atorokanywa n'ingenatangwa byarerekanye yuko havugwa amakuru yerekeye ibya politike n'umutekano menshi ni ukuhiriza abamenyeshamakuru kugira bahindure ingendo bame na nabyo abatanga ibiganiro n'amakuru bifatiye ku butunzi bwa mbere ubwa kabiri bifatiye uko abantu babayeho ubwa gatatu bifatiye ku ngorane abenegihugu bafise mu by'ubutunzi umugambi tuyage ugiye kumara imyaka itatu ukazokorana namwe mu maradiyo yo mu gihugu cy'u Burundi Eloje Urikaneza arakenuye tukiri ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari inama nshingamateka y'ibihugu bihurikiye mu ishamwe rya Afurika mu buseruko ejo kuwa mbere yasubiye gukorana mu bikorwa vyayo yarusha mu gihugu ca Tanzania aho iri kwisubira kwihweza amafaranga iyo shirahamwe ryakoresheje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi waheze itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu ibindi tubibaza mugenzi wacu i kigali pierre claver niyo nkuru kuri uyu wa mbere inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa byayo bizomara indwi zitatu yarusha muri tanzania mu byo bazokwiga harimo n'amaraporo yerekeye ingene uwo muryango ukoresha amafaranga bazorabira hamwe kandi n'ingene hojaho urwego ruhuza urwaruka muri ako karere ka iyase iyo nteguro y'itegeko itegekanya ko hajaho amategeko n'imigambi biraba urwaruka n'ingene inzego z'urwaruka mu bihugu bigize ako karere zosenyera ku mugozi umwe nk'uko bitegeka bitegekanywa n'amategeko agenga uwo muryango mu kwezi guheze abashingamateka bagiye mu bihugu vyabo kubonana nabo vyega bose cane cane urwo rwaruka nyene kugira ngo iryo tegeko rizobe rifise inguvu kandi ririmwo ivyifuzo vyose vy'urwaruka ku vyerekeye amafaranga akoreshwa muri uwo muryango mu nama ziheruka ku mwaka uheze abo bacinga amateka ntibari bashoboye guhuriza hamwe kuri raporo yatanzwe vyabaye ngombwa ko umugwi w'abacinga amateka uraba ivy'ubutunzi usubiramwo raporo gutyo bose bakazoyica hirya no hino iki gihe ikindi abo bashinga amateka b'umuryango wa EAC bazoshimikira ko nicerekeye uburimyi ubworozi n'igisata c'ingenzi canke ba mukerarugendo muri ako karere bitekanijwe kandi ko hazoboneka akaryo kuko ko imigwi yose y'abashinga amateka mu bisata bitandukanye bahurira hamwe bakaganira ibibazo biri mu bisata bajejwe izo bari nk'inama rukokoma y'imigwi yose y'abashinga amateka mu kiringo c'indwi zitatu bazomara abo bashinga amateka bazurabira hamwe aho umugambi wo gutwara abantu n'ibintu mu bihugu bigize akarere ka afurika yo hagati igice ca afurika y'amajepfo na afurika y'ubuseruko ugeze ivyo bikajana n'inyubako canke amabarabara yabigenewe intumbero y'uwo mugambi uhuza ibihugu vya yase komesa na sadek no guhuriza hamwe ivyerekeye ingendo amabarabara gutwara abantu n'ibintu kugira ngo ubutunzi n'abagwizatunga bahatorere akoyokwe ibihugu bigera kuri cumi n'icenda bigize iyo miryango biramaze guterera ivyumviro no kurabira hamwe ingena amategeko yobameze ni mu gihe gisata cerekeye kugenzurira hamwe abinjira n'abasohoka muri ivyo bihugu kimaze gutangura kuja mu ngiro iki cicaro c'abashinga amateka kibereye yarusha muri tanzania mu gihe igiheruka cabereye muri zanzibar kuko ibihugu bitandatu vyose bigize uwo muryango bibwirizwa kwakira icicaro c'abo bashinga amateka igikurikira kizobera mu kindi gihugu kitaramenyekana
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ihuriro ry'abacuruzi b'amamodoka mu gisagara ca Goma muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo biyamiriza imikorere mibi y'abatoza amatagisi ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo bavuga ko bakwa amadolari agera ku gihumbi yongera ku matagisi asanzwe atangwa kandi ntibaronswe n'icemeza ko bayatanze mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana araduha inkuru irambuye asosiyasiyo y'abakomisiyoneri n'abacuruzi b'amamodoka mu mujyi wa goma aserve mu mpine hamwe n'umuryango ruca w'abaturage baharanira impinduka barashinja ibiro bishinzwe imisoro ku mupaka uhuza repubulika ya demokarasi ya kongo n'u rwanda gushyira amananiza ku bacuruzi batumiza imodoka hanze baravuga ko hejuru y'imisoro yakwa ku binyabiziga biva hanze isanzwe iteganywa n'itegeko bishyuzwa andi mafaranga y'umurengera kandi adafite aho yanditse cyangwa itegeko iryo ari ryo ryose riyateganya byaremejwe ko buri mucuruzi cyangwa umuntu wese ushaka gutumiza imodoka hanze yishyura umusoro umwe mbumbe ukubiyemo imisoro yose n'amahoro bijyanye no gutumiza ibintu mu mahanga kandi akabicisha ku mupaka yihitiyemo iyo amaze kwishyura imodoka yihabwa ikiyiranga cyangwa purake bimwemerera nta yandi mananiza kwinjiza iyo modoka no gutembera ku buso bwose bw'igihugu ariko igitangaje kandi kibabaje abakozi b'ibiro bishinzwe imisoro ku mipaka dgda bica amategeko nkana bakaduca andi madolari ku ruhande kandi ntibaduhe inyemezabwishyu baduca amafaranga bitewe n'uko watumije iyo modoka hanze azi kwinginga ashobora kuba amadolari magana arindwi magana inane igihumbi se cyangwa narenga iri huriro riravuga ko iyo utishyuye ayo madolari baguciye ku ruhande imodoka yawe ifatirwa igashyirwa muri depo ya dgda ikazasora bushyashya kandi wari wamaze kuyisorera muri gahunda yo koroshya ubucuruzi mpuzamahanga no guca akajagari mu gusoresha ku mipaka mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ubutegetsi bwashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga bwitwa sidonia world aho amakuru ku byinjijwe mu gihugu byishyuriwe imisoro abikwa hamwe ku buryo umupaka uwo ari wo wose ikinyabiziga cyinjiriyeho kigeze ku wundi basuzuma bagasanga cyasorewe kandi aho cyinjiriye hakagaragara nubwo bimeze bityo ariko aba bacuruzi batunga agatoki abashinzwe gusoresha ku mupaka wa goma bababwira ko aribo gusa bafite ubumenyi buhagije bwo kugenzura no gusoresha ibinyabiziga ku buryo ikinyabiziga cyinjiriye ku wundi mupaka gifatwa nk'ikitarujuje ibisabwa byose bityo kigacibwa amafaranga y'inyongera bitaba ibyo kigafungwa uyu ni john mahembe uyobora ihuriro aservey ushobora kuba wakoreye imenyekanisha nko ku mupaka wa bukavu kasindi cyangwa mahagi ariko wagera hano igoma abakozi ba dgda bagafata imodoka yawe bavuga ko itakorewe igenzura bihagije ushyize mu gaciro wahasanga mu by'ukuri kuba ikinyabiziga kitaragenzuwe bihagije atari ikibazo kireba uwagitumije nibo ubwabo nk'abashinzwe imisoro ku mipaka bireba kuko bafite abakozi b'inzobere mu gusoresha nibo baduha ibyemezo by'uko twasoze kandi twinjiye mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko dukoze imenyekanisha turasaba kurenganurwa kuko iyo baduciye amafaranga arenze yamenyekanishijwe ubucuruzi bwacu burahomba bagaragaje ingero z'aho bagiye bacibwa amafaranga y'ikirenga adateganywa na hamwe mu itegeko n'impapuro z'ikirego batanze mu rukiko rwisumbuye rwa goma ariko nta gisubizo barabona ngibi bimwe mu byo basaba guhita bavanaho amananiza agaragara ku mupaka munini uhuza u rwanda na kongo kubahiriza itegeko ry'imisoro ku mipaka cyane cyane ingingo zirebana no gusoresha mu buryo bumwe ibinyabiziga bitumizwa mu mahanga nk'uko byongeye kwemezwa n'uburyo bwa sidonia world kandi bukaba bukoreshwa kutazongera kuvuga ko ikinyabiziga kitagenzuwe neza kandi byarakozwe n'abakozi b'urwego rwa leta rubifitiye ububasha rwemewe n'amategeko kandi rukoresha uburyo bwa sidonia world gukurikirana mu nkiko abarenga ku mategeko no kurekura nta mananiza imodoka zose zafatiriwe binyuranyije n'amategeko kimwe no kwirukana abakozi ba dgda bagaragaraho amanyanga gushyiraho amananiza no kurya ruswa ntitwabashije kubona ubuyobozi bw'imisoro n'amahoro ku mupaka ngo bugire icyo butangaza ku bivugwa n'aba bacuruzi batumiza imodoka mu mahanga ikibazo cya ruswa kimaze igihe cyumvikana mu nzego zitandukanye z'igihugu kandi mu byiciro hafi ya byose cyakora umukuru w'igihugu yijeje kuyirwanya yivuye inyuma ndetse yongeye kubishimangira nzakoresha imbaraga zose zishoboka mu kurwanya ruswa iyo mungu itagira ikindi kizimizana uretse urupfu gupfa kw'ikigo cyangwa urwego runaka guhirima kw'igihugu n'ibyo izana ndabahamagarira kubigira ibyanyu namwe kandi ntibigoye na gato birasaba gusa gukunda mugenzi wawe umusangiye igihugu umunyekongo mugenzi wawe no gukunda igihugu cyakubyaye igihugu cyadukujije kikaduha ubukungu bwacyo ariko tukaba tukitura kuba indashima claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana arakinuye inkuru iwe mushobora gusubira kwiyumva muciye kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com tuko dusa nk'abasozera kino kiganiro ariko imbere ko duhana agahindukira tubanze tuje ku idonido y'inkuru twari twaciye ku masonga tugitangura aho komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya uvira itangaza ko kuva uno mwaka wa bibiri na cumi n'icenda utanguye imaze guha abanyagihugu b'abarundi amajana abiri na mirongo umunani n'umunani ubuhungiro muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kandi ko ikomeje kwakira abandi barundi baza basaba ubuhungiro abaza basigura ko ari imvuvu z'umutekano na politike bagenda bahura nazo mu gihugu c'uburundi zibatuma bahunga inkuru irambuye na mugenzi wacu muri kongo vedaste ngabo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko kuva tariki ya cumi na kabiri na tariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatatu gushize yatanze ubuhungiro ku mpunzi z'abarundi magana abiri na mirongo urunani n'umunani zari mu nkambi z'agateganyo za sange na kavimvira ho muri teritwari ya uvira gusa ubwo twageraga mu nkambi y'agateganyo ya sange na kavimvira ziri muri teritwari ya uvira twasanze hanze y'izi nkambi mu bihangare bihari hari imiryango irenga mirongo ibiri imaze icyumweru cyose ihunze igihugu cy'uburundi ihungira muri repubulika ya demokarasi ya kongo kubera impamvu z'umutekano zigenda zigaragara ku muntu ku giti cyiwe nabigo esiteri n'umwe muri abo barundi barundi bamaze icyumweru bahungiye muri repubulika ya demokarasi ya kongo jewe umugabo wanje baraje baramutora bamutwaye mu ijoro abo bantu kandi ntabonzi bamaze kumutwara bukeye bwaho baciye bagaruka ngo nindabereke ngo umugabo wanje ahari ngo ndimo ndamunyegeza ndavuga ati umugabo wanje mwaramutwaye jewe n'ubu sinzi yari ngo ni ukuvuga igisigaye ngo ejo tuzogaruka ngo tuze dusange ari ngaho ngo dusanze atari ngaho ngo nawe tuzoca tugutwara ndavuga ati none gamana je ko bamutwe nkabasigaye mutwana tubiri je ngumaha nanje baze bantware baje kunyica nzi- kunyica nzirike burya icyo bikora nanje naciye nturugo maze guta urugo nanje ncanza ndarara mu ishyamba n'utwo twana tubiri mbere hariho n'ahantu nageze mpakwa ku- ba ku giti n'akakana kari mu mugongo nca ndara mu ishyamba ndavuga ati aha ni imana kwera igikorera bujya bukeye naciye nguma nzi uko nyene kuko je ntuka muri komini marangara provinsi ngozi nca nguma nzi uko nyene niko guca ngera no ku cyambu nca ndambuka baranyambutsa nca ndaza nca mu bandi muri abo barundi bari gusaba ubuhungiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo abenshi muri bo ni abava mu ntara za kibitoki bubanza ndetse na ngozi aho bavuga yuko gutotezwa n'inzego zishinzwe umutekano hamwe n'imbonerakure biri mu bituma bahunga uburundi nk'uko twabisobanuriwe n'aba babyeyi mbere nari nahungiye mu gihugu cya tanzania baraduhungura batubwira yuko mu, mu burundi ari amahoro ko nitwashika mu burundi mu bibazo twagiye duhunga ko bazobidukemurira cane by'umutekano n'iby'imibereho mu gihe umuntu aba yari asize ibintu bimwe agasanga byarangiritse tumaze rero gushika siko twabisanze twasanze ibintu by'iwacu bimwe byarangiritse hanyuma ikibazo c'umutekano naco duca dusa duca tubona baca batubwira yuko twebwe twa twahungiye Tanzania rimwe na rimwe turi bamaneko biturutse kuri ca gihe bafatiye impuzu za za gisirikare mu mikambi y'induta ngo hasere ngo niyo yazizanye ico kintu caratumye tugira umutekano muke cane cyatumye nza ni uko nabonye twari turyamanye mu ijoro umugabo wanje mbona baraje kumutora mbona baramujyanye ndategera ko agaruka ndabura ijwi tubona cyo yavuga ati cyaje gutora umugabo wanje nicyo gituma neza kuntora nca ndazina Julienne Sabimana ari mu bategereje guhabwa ubuhungiro muri iki gihugu ari hanze y'inkambi y'agateganyo ya Sanje asigura yuko bari mu buzima bubi kuko bafungura bigoranye kandi bakarara ahantu habi turi hano hanze mu rupangu twabuze ko tubigiraho ko kugira turonke indyo biratugora kuko bataratujana mu kigo nari kuronderera umwana ndabe ko noronka n'intu nzeye n'agafu ndamugaburira kuko taigihe hari n'igihe dukora bakatuma amahera tukaza kuyatora bukeye mashi y'imvura iguye tuca tuzinga utuntu iyo igwanye n'umuyaga tukabura uko tubigira yahita tukongera tukagira ane tukongera tukasanzurura utuntu bamaze gukamuka kuko iyo igwanye n'umuyaga haragwa amazi menshi cyane umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri teritwari ya buvira bwana jore mupepe yemeza yuko nyuma yo kwakira ndetse no gufotora aba barundi bahawe ubuhungiro bazabavana muri izi nkambi z'agateganyo bakabohereza mu nkambi ya murongo iri muri teritwari ya fizi aba barundi bakomeje kwiyongera mu nkambi z'agateganyo za sange kavivira na mongebonge mu gihe hasi ifatikanije na leta ya tanzania n'iy'uburundi ibo bakomeje gutahura impunzi ziri muri tanzania ziyandikishije gutaha ku bushake bwazo fedasite ngabo ku bw'ijwi rya amerika muri sange yo mu ntara ya kivu y'amajyepfo vedaste ngabo harakenuye mu mpfunyapfunyo naho amakuru tuza kugaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma nuko kuno wa kabiri imyaka mirongo ibiri n'ibiri rumanye umunsi ku yundi habaye ubwicanyi bwahitanye abanyeshuri mirongo ine ku iseminari nto yibuta mu ntara ya bururi abarokotse ubwo bwicanyi basaba ko hojaho ubutungane bw'inyuma y'intambara justice transitionnelle mu gifaransa bwohana abakoze ubwo bwicanyi bavuga ko bwakozwe n'umuhari warwana ico gihe ubu wahindutse umugambi uri ku butegetsi cndd bifuza kandi kandi ko hokubwa ichibu, hokubakwa icibutso kimwe gihurirwako n'ababuze mu mahano yabereye mu Burundi yose hako abahutu baja kwibuka ukwabo abatutsi nabo bakibukwa ukwabo ejo kandi aho bukera isi yose izohimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukozi n'akazi mu gihugu c'u Burundi shamwe gishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo parsem ritangaza ko ari umunsi usanze ugwaruka rugera ku bice mirongo ine na bitanu ku ijana mu gihugu cose atakazi bafise abaharugwa mirongo itatu mu gisagara nabo nyene bari mu bushomeri uwo munsi muwiteguriye gute imirimo muriko murihangira ni yahe twandikire kuri radiyo yacu arobase gmail akaburungu com hama ejo ibitekerezo vyanyu tuzobibashikirize aho muri kugira ngo mwongere mwumve abandi uko bariko bariyungunganya nukuri nshuti bakunze nongaha duciye dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cabashikire ku bwa Fasil Gebehu ari kumwe na Ajanio Nashwan nanje Diane Nahazot ari kumwe kuri micro tuze kongera mu biganiro bitandukanye vyacu tugiye kubategurira mandanye kuranirwa mu banyu no mu vyanyu saa kumi ntimuze gutangwa n'ikiganiro muri isanga saa kumi na zibiri amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu amakuru avugwa ku isi ariko turaza kwibanda kuri Afrika
yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu